iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika muriwe neza nshuti muri kumwe natwe kuri gino genekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu muriko mwumviriza ibiganiro vy'ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ubu ikibazo kihari ni uko benshi babikenera ku masoko mu gisirikare mu gipolisi nabo bakakenera aho basumira ugaca usanga na bya biciro ku isoko biduze
uyu ni umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya itesi kamenge riri bujumbura pierre claver niyo nizigiye avuga ko ikibazo c'umwimbu muke wibonekeje mu ntara zitandukanye z'uburundi catumye hari ivy'abanyeshure batagifungurirwa iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho mu cibitoki hariho abana batatu bamaze gupfa kubera uburaro bubi turabigarukako handi hato ariko imbere y'ayo makuru avugwa mu ntara mbanze ndababwire muri make ko ishami mpuzamakungu onu ryagiriza abajeje umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ko bakoresheje inguvu zirengeje mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu ku banyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza umugambi wa perezida joseph kabila wo kuguma ku butegetsi ivyo biri mu cegeranyo casohowe kuno wa gatatu n'ibiro vy'ishamwe mpuzamakungu onu bijejwe agateka kazina muntu onu muri ico cegeranyo ivuga ko ku matariki ya cumi na gatanu na mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri ko mwaka uheze abantu bashika kuri mirongo ine bishwe abandi ijana na mirongo ine n'indwi bagakomereka mu bisagara bitari bike aho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibiro vy'agateka kazina muntu muri onu bika bikavuga ko vyabujijwe gushika mu makambi yarapfungiwemwo abantu hamwe no mu biro bijejwe iperereza co kimwe no mu bitaro canke mu buruhukiro bw'ibitavye Imana aho abahohoterewe ubuzima batwawe ico gihe umushikiranganje w'agateka kazi na muntu muri Kongo Marie Ange Mushobekwa yatangaje ko ico cegeranyo gihengamye kandi cuzuyemwo ibinyoma gusa mu karere kandi umuyobozi w'urwego rw'abamenyeshamakuru muri kenya charles kerish amenyesha ko amategeko mashasha aheruka gushigwaho na leta ku bijanye no gutangaza amakuru mu matora adashoboka kerish avuga ko ubutegetsi bwarengeje urugero ivyo kerish yabitangaje inyuma y'umunsi umwe abajejwe gutumatumana kwa makuru ku rwego rw'igihugu basohoreye amategeko ku bijanye n'amatora ayo mategeko avuga ko abamenyesha amakuru bategerezwa kuzobika amajwi n'inzandiko bakoresheje amatora mu kiringo c'amezi atandatu ku bantu no ku bwoko kerish akavuga ko gusaba amajwi bafashe atakibazo kirimwo yamara ko atagituma na kimwe amenyesha amakuru bokurikiranwa mu gihe abatumire mu biganiro vyabo babakoresheje amajambo yo gucanishamwo icegera cujejwe urwego rwamenyesha amakuru Victor Bwire we amenyesha ko amategeko yashizwe ko na leta yarasanzweho yamara ko igikenewe ari ukuyashira mu ngiro aha muri Amerika naho abategetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca leta zumwe za Amerika bamenyesha ko bagiye kongereza inguvu mu bijanye n'urudandaza hamwe n'amategeko yago bavuga ko imigambi yerekeye urudandazwa muri uno mwaka izokingira cane ubwigenge bwa Amerika kandi ko izokwitaho amasezerano mashasha hagati ya Amerika n'ibindi bihugu bisanganywe amasoko akomakomeye ku isi mu cegeranyo casohowe n'abakora mu gisata c'ubudandaji hano muri Amerika kivuga ko ibidandazwa bisohoka hanze bitifashe neza mu gihe bamwe mu abakorana n'ico gisata babikoreramwo ubunyonyezi butandukanye abategetsi ba Amerika bakavuga ko bazogerageza uburyo bwose bakorana amasezerano n'ibihugu ubwavyo bitarinze guca mu masezerano y'ibihugu bihurikiye hamwe abakozi mu biro vya perezida wa Amerika Donald Trump akamenyesha ko ico abanyagihugu basavye mu matora aheruka ari uko hoba ihinduka mu rudandaza rifatiye ku buringanire n'umwidegemvyo ku banyagihugu bose ba Amerika radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara mwumva kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu ntara yacu ibitoki
iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu tubanze tunyarukire mu ntara ya Cibitoke aho abana batatu ari bamaze kumenyekana ko bapfuye muri no ndwi zibiri ziheze muri site ya Gateri iri muri ku mutumba ruhagarika wo muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke bivuye ku buraro budashemeye ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri iyo site ya Gateri mwiriwe Diane
mwiriwe neza Diane abo bana batatu bapfuye bigenze gute
Eh, abavyeyi babo uko babivuga bavuga ko bafashwe basuhwegwa bivuye ku mazi ngo akunda kwimburuka ava mu nzu aho baba eh, mu mahangare babamwo n'amazi y'imvura igihe imvura yaguye aca abatera akabarengera eh, ntibaronke aho bashobora kuryama abana bakavyuka bajugumira eh, bagaca babatwara kwa muganga kandi ngo bamaze kurengerwa ayo Ivyo mak- kandi n'umukuru w'iyo site Ibrahimu eh, niyo nkuru aravuga yuko eh, ariko bimeze muri abo baba muri ayo mahangari ayo makuru y'abo bana batatu bamaze gupfa kubera ubwo buraro bubi muri site ya Gateri aremezwa n'abajeje intwaro ngaho muri commune ya Buganda
abajeje intwaro ntiturashobora kubaronka kubera ko hari inama y'umutekano bazindukiyemo muri komine mabayi bariko baragirishwa eh, n'umushikiranganji w'umutekano uwo tubwira bike mu biranga iyo site ya Gateri irimwo abantu bangana gute uburaro bwaho busa gute kugira ngo twumve uko vyifashe neza
ego muri rusangi harimwo imi- igizwe n'imiryango amajana atatu n'itanu eh, imiryango ishika ijana na mirongo ibiri n'indwi i- niyo imaze kubakirwa imiryango rero yitwa kugeramiwe cyane rwose n'ubwo buraro ni imiryango mirongo itatu n'icenda eh, iv- ba- ba- ba- nibo batagira uburaro baba mu mahangare eh, mahangare agizwe n'utwumba cumi na dutandatu kamwe kakaba kagizwe gapima imetero zibiri kuri zitatu ako ga- ako ga- ako kumba akaba ariko karyamamwo eh, umugabo n'umugore n'uruvyaro rwabo hama bakagacanamwo bakakabikamwo n'ibindi bintu byose kandi ukaravye kaguma gatose nk'ubu bambwiye yuko ari kubera akazuba nahaciye ka- ka- eh, kariko karaka ariko ubundi hama hadungereye amazi n'ibintu byose ba- basohoye hanze kandi koko naje nabibonye n- utwo bagisanzwe baryamako uturago eh, tuguma turi hanze kugira ngo barabe ko twokumuka abo banyagihugu bahabaye kuva igihe kingana gute bahaje mu buryo nyabaki
Eh, eh, bace bava mu bihugu bitandukanye bahunguka mu myaka yo mu bihumbi bibiri na kane mu bihumbi bibiri na gatanu eh, neza na neza batanguye kuhicara mu bihumbi bibiri ngo na gatandatu niho batangura kuhashikanwa ni kuvuga ubu bahamaze imyaka hafi cumi n'umwe bahaba eh, babayeho muri ubwo buzima
Diane hari ikibazo c'uko bariko baragira umugambi wo kuzokugara amasite yegeranirijwe mw'ababo mw'abateshejwe izabo hagati mu gihugu iyo site ya Gateri wumva yugarijwe n'uburaro bubi iregwa n'uwo mugambi
ego iregwa n'uwo mugambi kuko eh, mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bavuze ko ari amasite yose yo mu gihugu eh, nibaza rero ko naho iyo site itegerezwa kuba irimwo ico kibazo ndakibabajije bo bo bavuga bati hariho amazu bamaze kubakirwa ati mbega natwe twamaze kubakirwa natwe barafise aho bodushira ati kandi ko baba badushize ngaha twibaza ko bavuga ko bibaza ko ari bu- eh, leta ubwayo ari izorondera ikindi kibanza ibashiramwo kuko bo bavuga bati ntibakiri impunzi ahubwo bari bageze aho basaba nyene leta nabo kwibaha aho barima tugarutse kuri ico kibazo c'uburaro bubi bumaze guhitana abana batatu muri iyo site ya Gateri hari ico abanyagihugu bariko barakorerwa kugira ngo bashobore kuronswa uburaro bwiza
ego eh, hari- navuze ko hari imiryango ishika ijana na mirongo ibiri n'icenda imaze kubakirwa ni kuvuga haracasigaye rero ijana na mirongo irindwi n'umunani kiri kirabandanya kubakirwa eh, bizigiye ko nabo bazoshikirwa ariko bakavuga bati nimba bagomba kubimura nta vyizigiro bafise yuko uwo mugambi uzohava ubandanya urakoze cane gose Diane Ndonse ngaho onye muri site ya Gateri iri ku mutumba ruhagarika wo muri commune ya Buganda y'intara ya Cibitoke mwumva imaze kupfiramwo abana batatu kubera ikibazo c'uburaro bubi iyo nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato makuru yacu yo hanyuma ku buryo buramvuye ya nkuru nari nabemereye umugwi w'abashingamateka ujejwe ibibazo vy'uburimyi n'ubworozi usaba leta y'u Burundi kugabanya amatagisi ku mfungurwa z'imbugwa mu bihugu n'iziva hanze z'igihugu abashingamateka babisaba bafatiye ku mwimbu muke wabonetse mu gisata bigatuma haba inzara mu ntara zitandukanye ndetse mu mashure amwe amwe bakaba batariko barafungurira abanyeshure nk'uko vyari bisanzwe ubushikiranganje bw'ubudandaji bwemeza ko buriko buragira ico buriko buragira ico bukoze kugira ngo ico kibazo gikemugwe Eloge Wirikaneza
Ikibazo c'umwimbo wagenze nabi kirateye impungenge abashingamateka umugwi w'abashingamateka baraba ibibazo vy'uburimyi n'ubworozi baheruka gukora icigwa ico cigwa cerekanye ko mu ntara zitari nke z'Uburundi umwimbo w'agatasi wagabanutse ku bice birenga 50 kwijana nkuko vyemezwa n'icegera c'uwo mugwi Havyanyenzi z'igamasabo yatowe mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi muri raporo wasohoye uwo mugwi usaba leta kugabanya amatagisi ku biribwa vy'ubwoko butandukanye harimo n'ibiva mu bindi bihugu ubushikiranganje bw'ubudandaji bwemeza ko bwumvise ako kamo Loriyoze ntibarutaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ico gisabo twaracumvise kandi carakiriwe neza n'abategetsi ubu unya kiriko kirakorwa nuko bariko barabira hamwe ingene abajejwe izo ngorane boshira mu ngiro ivyasabwa bakagabanya amatagisi ku bidandazwa mbumbarugo nk'umuceri ibigori ibiharage n'ibindi umwanya wa kare niwo mwiza tuzoheza tubamenyeshe mu kurindira iyo nyishu ishirahamwe ryigenga parseme risanga ikibazo c'umwimbu muke gikubiye mu bintu bibiri nyamukuru ubukene bw'uburyo no kutubahiriza imigambi yumvikanyweko mu gisata c'uburimyi Faustin Ndikumana atwara parseme kugira uburimyi n'ubworozi butera imbere hakenerwa iki isi ndimwa ubu abafise amasi barimo baza kubangaragura mirongo itatu na batanu kwijana n'abanyagihugu ntatere nta masa nta masi barimo afise akwiye ni mwenda hegitari les ingrédients ushiramo irigasiyo imvura yagiye isisiteme y'irigasiyo leta irashyiraho yo kwiriga imirima iri hehe abantu bavuga ngo umuntu bagane kuvoma umwongo aze kuvomera ku mutumba iriga hari igitabo iyo muri ko iyo bari baravuga ibintu bamenya hari igitabo cyitwa porogaramu nasiyonari d'investissement agricole kirimo imigambi y'ingene uburimyi bwotera imbere n'inzara ingene yuva mu gihugu kibuza amahera ibintu byose biriko bitunda ku bukene bw'amahera mu gihugu cy'u Burundi n'intwaro n'intwaro itabereye ituma inzego zitaja mu nzira ntivyanditse ibindi bihugu birava mu nzara kompetema we uruzuru wewe ubuhonyene ndaguha akarorero hoba siri production ibintu vyo bikwa gute ngo bihingura gute nibica bibora ibijumbu vyo byinshi ocu bibika gute ankoro uko abarundi bangana mu mirongo icenda siko bangana mu bihumbi bibiri na cumi na kangahe
umwimbu muke wibonekeje mu gihugu watumye n'amashure yisumbuye afise uburaro nka ETS Kamenge riri mu buraruko bwa Bujumbura rigira ivyo rihevye kugaburira abanyeshure barenga ibihumbi bibiri Pierre Claver niyo nizigiye arongoye ETS Kamenge hambere nobara yuko hariho n'imfungurwa zimwe zimwe twari dusanzwe tugaburira abanyeshuri mu minsi yeze cyangwa mu myaka yeze mugabo muri iyi minsi tuza turi ko turabagaburira ku mpamvu yuko nk'abaziduha batora ati ati ntabwo twabikura ibyo ni nk'ibijumbo dufate ni ukuvuga yuko uba ubonye ibyo tugaburira abanyeshuri ari umuceri ibiharage n'ubugari n'imboga aha rero nobara yuko koko kugira tubironke biratugora umugabo umuntu nico ahamagariwe urafise ibitigiri vy'abana bitari bike kuko ubu mu buraro dusanzwe dufise abanyeshure babaho bagereza ku bihumbi bibiri na mirongo ibiri na babiri muri iki gihe hari umwimbu muke rero n'abagwizatunga baheza imfungurwa amashure baca baduza ibiciro uko bishakiye nubwo n'amahera yo kubariha ataboneka vyoroshe ubu ikibazo kihari ni uko benshi babikenera ku masoko mu gisirikare mu gipolisi nabo bakakenera aho basumira ugaca usanga na vya biciro ku isoko biduze na wa muntu yitwa umufonisere kubiguha arakugora cane gose kuko abona ati jewe nkeneye amahera abona kugira ngo ashobore gusubira muri commerce kandi natwe mu bisanzwe amahera dukoresha dukoresha amadeni amatu tukanindira leta igaheza ikaduha amahera dushobora kuriha ko nk'ubunye muri iyi minsi heza twari twagize akabazo kubera twari twatevye kuronka amahera y'ukuriha indyo umwimbu w'ibifungurwa mu Burundi wagabanuwe n'uruzuba rw'umurengera rwatse ku gatasi iyo imvura iguye naho ikabisegenya isitura amazu ikonona n'imirima mu ntumbero yo gushira mu ngiro iteko rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka haraciye amezi arenga abiri idugije ibiciro vy'ibintu bitandukanye harimwo ibifungurwa Eloje Wurikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika urakoze loje wirika neza tuve ngaho ibujumbura dukubitire mu ntara ya karusi aho bitegekanije ko kuwa kabiri w'indwiza ariho harenguka imbere y'ubutungane wagirizwa kuba yazimije umwana w'umukobwa azwi ku izina rya dafrose ndayisenga yahora yiga ku ishure nshingiro rya saswe riri mu ntara ya karusi mu mwaka w'icenda uyo mwana w'umukobwa umuryango wiwe umenyesha ko yoba yanyurujwe n'umuyobozi w'ishure nshingiro rya saswe nyuma yaho amutwarije inda amakuru y'ijwi ry'amerika ryatohoje ni uko uwo mwana arwariye mu bitaro bikuru vy'i karusi aho yavyariye akana katageze fidele nsabimana aduha vyinshi kw'ino nkuru nk'uko bivugwa na budatsa nesitori se wabo wa daforoze ndayisenga yanyuruje kuva itariki imwe y'ukwa kabiri uno mwaka uyu mwana ababyeyi biwe bavuga ko yagiye afise imbanyi kandi uwayimuteye afise uruhara mu nyuruzwa ryiwe yagiye itariki imwe z'ukwa kabiri niho tutasubiye kumubona turaguma turarondera turahebura ku itariki cumi n'imwe ari kuwa gatandatu niho rero twaca tubona agatelefone yakoresheje uwo munsi ava mu muryango tugiye kukaraba tuca tugasangamwo mesaje zitatu zanditswe na Pierre Claver Nduwimana ariwe mwene kumunyuruza yagiye yibungenze naho mu muryango yari yanse ku- ku- kutwemera yuko afise inda twarabona yuko umwana ko yibungenze ku munsi w'imana itariki cumi na zibiri twaciye tugenda kuyereka abatware mw'ishinge mesaje zavuga iki mesaje ya mbere yavuga ngo ngo jewe naje ariko kubonana nibyo ntabona ingene bica kugenda kubera amaso y'abantu igira kabiri yavuga ngo ngo jewe n'ukuri nariko ndabaza mu mahome y'abanyeshure ngo ariko ngo ntibishoboka ngwino ngo ni hafi ngo nibyo ukunda ngo mfashe wewe nyene kurondera ngo ahantu kure kandi mwibanga ku buryo utazomenya iyo wagiye igira gatatu yavuga ngo ngo shango jewe nabuze ayo nshira n'ayo mira kuva ubimbwiye sindatora nakimbwa ngo ni ukuri ndagusabye uraba unkize ibi bintu rero nyene mbona wohankura nta wundi uyu mwana w'umukobwa afite imyaka cumi n'icenda yari asanzwe yiga mu mwaka w'icenda ku ishuri shingiro ryasaswe zone gitanga komine higamba y'intara ya cankuzo mu buseruko bw'uburundi iryo shuri rirongowe na pierre claver nduwimana yagirizwa inyuruzwa rya daforoza ndayisenga didasi budzatsa se wa daforoza baheruka amakuru y'umwana wabo itariki cumi na zibiri z'ukwa kabiri aho baronka amakuru ko daforoza agwariye mu bitaro bikuru vy'imuyinga mu buraruko bw'uburundi mu nyuma didasi budzatsa avuga ko barose amakuru ko uwo mwana wabo yungurijwe mu bitaro bitaramenyekana amatohoza yakozwe n'ijwi ry'amerika twavuye tumenya ko daforoza ndayisenga agwariye mu bitaro vy'iyungururizo vy'ikarusi uyu mwana akaba agwariye mu vyumba vy'abagwaje abana kuko yavuye yibaruka umwana atageze yavutse afise ikiro kimwe kitarenga daforoza ndayisenga aho twamusanze muri ivyo bitaro avuga ko atakibazo afise kuko afise abamugemurira twashatse kumenya abamugemurira dushaka no kumenya ko se w'umwana yoba amusahiriza ariko nta nyishu twarose ariko aremeza ko se w'umwana amuzi Iyo abantu nganya ntibangemurira none yanditswe kuri ndegubu umwana agenda yumva Kwifishi.
akamwandika ntiharagera hanyuma ariko daforoza ndayisenga imbere yo kuja kugwarira mu bitaro vy'imuyinga yabanje gusaba indaro ku mwigeme josephine nayishakiye aba muri zone bibara komine mutumba intara ya karusi uwo yamuhaye indaro yavuganye n'ijwi rya amerika kw'iterefone ntiwaza yaje nabonye akakiga rero yaje amwita kumira bamwirukanye akagira haba n'aha bakunda muri ndaro igongo yarira yaramubajije ndamubwira inda- inda ni yanjye arambwira mugarere yagiye kubimbwira yuko yumvise abantu bagiye mugana muhaza inda ni yanjye arambwira ni iya- ni iya- ni iya Claver. mugara amaze kumva ibintu by'amasohoza bitanguye yagiye yifata n'ibyo yambwiye byose yagiye atangura kuvuga ngo jenge nayifuza kugira aho ndyama ngo igiki ngo siwe ngo jye ngo muri bake bafashije namwe ndahenze gushika n'ubu ubu rero avuga kwinga ngo niyo wundi muntu ngo w'umusirikare ngo yitwa nirigira oscar budzatsa didas se wabo daforoza arafise ico asaba ubutungane twebwe dusaba ko ubutungane bwokora bugakorera kuri izi mesaje yiyandikiye wenyene zigaha ubutungane bugahamagara uwo konsiliya akababwira ibitonidi ingene umwana yaba- yamubariye hanyuma ubutungane bugakora agahanwa ku ivyo vyaha bibiri yakoze gutwazinda uwo mwana kumunyuruza gushika n'ubu abavyeyi bakaba batayigera bamubona kuva itariki imwe y'ukwezi kwa cu- kwa kabiri gushika n'uyu munsi ico kibazo ca daforoza ndayisenga camaze gushika mu minwe yo gushikiriza amanza bwa parike nkuru y'igihugu yegukira intara ya cankuzo aho umutara wo guhamagaza pierre claver nduwimana yagirizwa n'uwo muryango wamaze gusohoka azokwitaba ku munsi wa kabiri w'indwiza ikarusi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika urakoze fidela d'antoine nsabimana turi ku munsi wa kane nk'uko mubimenyereye n'ivyanuganuze ku mbuga ngurukanabumenyi
sha bijya biga biranugwanugwa ko ari byo reka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi navyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo reka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga iki wumviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero uno munsi ku byanuganuze ku mbuga nga- ngurukanabumenyi tugaruka ku nkuru abanyagihugu bo mu ntara ya karusi bamaranye ko iminsi ubwoba bavu- bivuye ku binogo vyimbwe hafi y'amabarabara yo mu ntara yo muri iyo ntara aho bamwe bibaza ko ivyo binogo ari binogo vyimbwe kugira ngo vyicigwemwo abantu canke bihambwemwo abantu Mwitino niyo nkuru yatanguye kumenyekana ryari iyo nkuru y'ivyo binogo yatanguye kunugwanugwa biciye ku mbuga ngurukanabumenyi nka WhatsApp na Facebook ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi uwayanditse mu ba mbere yagize ati alerte alerte hari ibinogo biriko birici- biracibwa hafi y'amabarabara yo mu ntara ya karusi nka kumwe kw'igihe ca jenoside yo mu rwanda budaciye na kabiri abatari bake bari batanguye guhanahana iyo nkuru bongera bagira n'ico babivuga ko bumwe mu butumwa bwagiye burandikwa buciye ku mbuga ngurukanabumenyi n'abo tutavuga amazina kuko tutanabajije bwari bwanditswe n'aboneka ko batavuga rumwe mu bya politiki uwa mbere yanditse ati ukurazirana k'ukuri wibagiye kongera ko aya majambo mashasha ngo guhohotera kwica ibinyoma byanyu bizobazimitsa uwundi nawe acaramwishyura amubwira ati gabanya akamugi uribagiye ko hariho abatari bake bahora bicwa bagatobwa mu binogo nk'ivyo hari n'uyundi yagize ico avuga avuga ati nimugwarire hiyo ngo iyo ni inyota mbi cane gose mu bandi banditse hari uwavuze ngo reka kwiha ibara twese turi abanyagihugu n'abenegihugu ntaho dushirana turi bamwe aya matata ari mu burundi akwiye kurangira kuko yaraciye imitima abatari bake hari abavyeyi benshi bariko bararira n'ubwicanyi buriko buraba muri ico gihugu none muti ukuri n'ukwahe ukuri rero kuragoye kumenya buke buke ariko twagerageje kurondera bimwe mu byo twibaza ko hoba harimo kuri aho abajejwe gutanga amakuru mu ishami World Vision bahase kugira ico bavuga kandi eh, kanatsinda ntitwanatoye cane gose abajejwe kuyatanga akico bikoze amakuru yo kwizera dukura ku mbuga ngurukana bumenyi ya Twitter arerekana umupfasoni aramutwa ishami World Vision ariko atanga umuco kuri ivyo binogo kwigenekerezo rya 17 ruhuma aho muri rusange yasiguye ko ivyo binogo vyari vyashizweho mu mwaka wa 2014 kugira ngo bize birabika amazi y'imvura azoza arafasha abanyagihugu mu makomune ya Bugenyuzi, Gitaramuka na Gihongazi kuvomera imirima yabo. Uwo mugambi wari utegekanije gushigwa mu ngiro mu mwaka wa 2015 nk'uko iyo mupfasoni abandanya bivuga ariko iryo shahamwe mm, rigasigura ko bitaboroheye gushira uyo mugambi mu ngiro kuko uburyo mm, bwo kusha mu ngiro bwagoranye uburyo dushaka kuvuga ubuhinga amakuru ava muri ayo makomune atatu um, yaragamije kujamwo uyo mugambi, uwo mugambi akemeza ko ivyinshi muri ivyo binogo biza vyamaze gutegwamwo ibitoki kuko rero imico itandukanye kuri no nkuru mushobora kuba mufise uyundi muco utandukanye n'uyu ntimutangwe kwandikira ijwi rya amerika gutya tuzobandanye dutanga inkuru y'ivyo binogo biri mu ntara ya karusi mushobora kutwandikira mukoresheje email yacu ariyo radiyo yacu arobas gmail akaburungu com canke mukaduha ubutumwa kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu kubeshuza ibihuha gutanga umuco ku binugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi ni iminsi yose ku ijwi rya amerika iminsi ya, ya kane ibivugwa mu ntara mu makambi byaba ibihuha byaba ibinugwanugwa mushaka ko tubaha ku muco turabirindiriye turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara ubu naho duje mu ruhengeri aho abanyeshuri ijana n'indwi b'abarundi benshi muri bo bava mu ikambi ya mahama ari bo biga muri kaminuza y'i Musanze mu gihugu c'u rwanda befajijemo n'ikigo maison shalom ivyinshi kuri ino nkuru i- tubibaza umunyamakuru wacu desire hatungimana iryo shuri kaminuza ry'i musanze ahahoze hitwa ruhengeri institut d'enseignement supérieur riri ku birometero hafi ijana umuntu avuye mu gisagara ca kigali iryo shuri ry'abihebeye imana riri muri za kaminuza z'u rwanda zakiriye impunzi z'abarundi abanyeshuri bahiga bamenyesha ko kuva mu ikambi y'impunzi ukinjira mu buraro bwa kaminuza mu gihugu caguhaye indaro ari nk'igitangaro imana yabakoreye nk'uko uno mwigeme abimenyesha habaye abagira neza batugarukiye ko barabona yuko mu nkambi ya mahama atacu turi ko turamara kuba ubuzima bugoye ko twahebye amashuri hama baratwegeranya baragira urwo rukundo kugira ngo badutware ku mashuri ubu rero niga muri inesi kandi baradukurikirana nk'uko bikwiye wiyumva gute impunzi iri kwiriga amashuri muri kaminuza ubu nyine tubavuga yuko ari akanyamuneza karenze kuba twarahunze tukaronka abantu batwitaho gushika naho tujya kwiga muri kaminuza n'ingene kaminuza igoye kuriha cyane ubu turanezerewe ko twarasubiye kwiyumva yuko ubuzima bushobora kubandanya kwiyumvira ko azosubira kwiga mu mutwe w'uwo musore byari byarazimanganye akaba yari afise agahinda ko kubona yarataye amashuri yiwe kandi yasa n'ugomba yasozere none uno munsi amenyesha ko yasubiriye kugira umunezero ngihunga narabona ko iby'ubuzima bujyanye n'amashuri buhagaze kuko n'ubuzima bw'imibereho bundi busanzwe nabona ko ataho buja n'aho buva nta kintu na kimwe nari niteze ko nshobora gusubira ku ishuri na cyane cyane ko nari ntaye amashuri ndayagejeje hagati ya kaminuza ndetse na- nari ndanari ko ndayasozera nta cyizere na gitoya nari mfise cyo gusubira kwiga
ubunya uravye aho ugejeje icizere cyarabonetse gushika ubu kuva aho eh, ikigo mezo sharomu kidufashirije kikadusubiza mu ishuri ubu ndafise icyizere cyo kurangiza amashuri kandi ndetse n'abagenzi banje bandi turi kumwe ngaha muri nesi ruhengeri ndabona ko benshi turabishima cyane kandi twarasubiye kugira icyizere cy'uko ubuzima bugiye gusubira gukomeza tukizera ko umuntu bikunze tugasubira mu gihugu tugasubirayo hari icyo umuntu yungutse atari ibyo yahombye gusa uno mwigeme nawe nyene amenyesha ko yabona ko ubuzima bwiwe bwahagaze muri kino gihe akanezezwa no kubona yarasubiriye ku ntebe y'ishuri ngihunga nyine naje natakaje icyizere ntibaza ko nshobora kugira amashansi ngo ngire ngire amahirwe asubire gusubira ku ntebe y'ishuri nabonaga ko nta igihugu cy'iwacu byose biba birangiye ariko mu nyuma nyine imana yarabikoze tubona umuntu ashobora ku- kuduha imfashanyo tugasubira ku mashuri yacu ari nacyo cyatumye n'ubu umuntu akigira icyizere ko aho umuntu ageze hose ashobora kuha- kubandanya kubaho n'ubwo igihugu ca bamwe abakiboye bari batwihindutse mbona ko ubuzima n'ubu gikomeza nyine yego nyine si neza nk'uko twari hariya nk'uko buri mu gihugu cy'amavukiro ariko kugeza ubu turashima ko n'aho turi tukibandanya amashuri twari twahagaritse iwacu naho rero bose bagaragaza umunezero wabo wo kubona barasubiriye kwiga abigeme biga kuri iryo shuri bamenyesha ko hari utugorane two mu buzima bagenda barahura misi yose ariko bakavyifatamwo ibikugora hari hari igihe ubu umu- nk'umwigeme uba ushaka utuntu tumwe tumwe tw'abigeme ba- bakoresha nyine kandi ntaho uba uri kurabikura turi impunzi ntidukora nta mafaranga uba uri kurabona bikakugora ubu dukura nyine ugasanga um, nk'abantu bo hanze baraza bakakugora bakagusaba ibyo bagusaba kugira ngo wemere baguhe nk'ayo mafaranga nibyo bibazo dukunda guhura nabyo ariko nk'umwigeme abona imbere hiwe turabyihanganira tukaraba imbere hacu tukaraba akazoza k'imbere abanyeshuri bamaze muri iyo kaminuza y'i Musanze hafi amezi atanu bamenyesha ko muri rusange ibibazo bamaze gukora babitora cyane mbere bakivugira ko hari n'ababa ba mbere mu kigo cy'icyongereza kandi mu burundi biga mu rurimi rw'igifaransa naho biri uko bamenyesha ko igihe amahoro yogaruka mu burundi kitobabuza guhagarika ayo mashuri bakaja kuyabandaniriza iwabo ngo kuko agahinda ko gutaba mu gihugu cyabo ari kenshi i musanze desire atungimana ijwi ry'amerika urakoze desire hatunga imana no kuri iyo nkuru yawe duce dusozera kino kiganiro cacu wanyu mu ntara cuno musi mwakoze mwe mwatwumviriza mwarakoze kandi kubana natwe muri kuno kwezi twariko duhimbaza imyaka mirongo irindwi n'itanu ijwi rya amerika rimaze ntimuze gucibwa n'ikiganiro eh, murisanga igihe c'isaha cumi aho muza kuba muri kumwe n'umunyamakuru wacu edi gwema avugana n'umuyobozi mushasha w'irunani senarede diane nahazwe na innocent kimenyi mwari kumwe tuyifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu mugira umunsi mwiza